ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwiriwe neza se muri kumwe na thomas kamirindi nanjye edi rwema murisanga ni ikiganiro cyanyu cya buri munsi uyu munsi turaganira ku biganiro by'amahoro hagati y'abarundi umushyitsi mukuru ni perezida silvestre ntibantunganya ariko mureke tubanze twumve amakuru muri make ediwe ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi riratangaza ko umubare w'abarundi bahunga igihugu cyabo umaze kurenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ibi byatangajwe na melissa fleming umuvugizi w'iryo shami mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i geneve mu gihugu cy'ubusuwisi uwo muvugizi avuga ko ibibazo bya politike n'umutekano muke biri mu burundi bikomeje kuba intandaro y'ubwiyongere bw'impunzi fleming avuga ko impunzi igihumbi zihungira mu gihugu cya tanzania buri cyumweru naho muri uganda abahungira muri icyo gihugu mu cyumweru bagera kuri magana atanu magana abiri na mirongo itatu mu rwanda naho abagera kuri magana abiri bagahungira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Kayanza yatangije icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa by'umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri ku byabaye muri kahise no kunywanisha abarundi ariyo komisiyo y'igihugu y'ukuri n'ubwiyunge umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari mu Kayanza ahabereye icyo gikorwa Evariste iyo tuvuze icyiciro cya kabiri tuba dushatse kuvuga iki
vuga ko umugwi severe uteye intambwe intambwe igira kabiri kuko intambwe ya mbere yari intambwe yo kwitegura nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze intambwe ya kabiri rero yo kuja guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange intererano ku bijanye no kumenya ukuri ku vyabaye mu burundi hamwe rero no gusubiza hamwe nk'ubutumwa bwavugiwe muri iyo nama muri icyo gikorwa cyo gutangiza kino cyiciro cya kabiri bwibanze kuki evariste
ubutumwa bwatanzwe muri kino cyiciro cya kabiri nk'uko mubivuga mu kinyarwanda ariko twebwe ni ku isemo ya kabiri ni uko umugwi severe wokora ibishoboka byose ukagerageza ugakora nk'uko iyindi migwi yo mu bihugu umukuru w'igihugu yashyikirije ko byabayemo amahano menshi kuri iyo migwi yashoboye yagerageje gukora ubu ubundi ibintu bikaba byifashe neza reka n'abanyakayaza basaba umugwi severe gukora atawuhengamiye gukora atanumwe awutegetse ibyo ukora
nigeze kuvugana n'uyobora uwo mugwi mu mezi make ashize agaragaza ko ibibazo bimaze igihe mu burundi muri iyi minsi mike guhera mu kwezi kwa kane bitari mu nshingano zabo hari igishobora kuba cyarahindutse muri aya mezi make
nta kirahinduka kuko usomye mu itegeko rigenga uwo mugwi risigura yuko umugwi uzokora gusa ku byabaye kuva uburundi bwikukira ni ukuvuga muri mirongo itandatu na kabiri no gushika muri bibiri n'umunani mu bajejwe ubutungane bakunda gushikiriza ko ibi biriko biraba ubu bibazwa ubutungane bw'igihugu
hari n'abakunze kuvuga ko imirimo y'uyu mugwi ishobora kubyutsa bimwe mu bibazo uburundi bwanyuzemo hari icyo abavuze amagambo uyu munsi bigeze bavuga kuri ibyo
mu bavuze amajambo hano kubwira nka wa musenyeri atwara ishengero rya angirikane ku isi justin welby niwe yasabye abarundi yuko bo kwibagira ibibatandukanya bakashyira hamwe bakavugana ukuri ndetse bakarekuriranira ku byabashikiye byose kugira ngo uburundi bwogorore evariste nzikomanya umunyamakuru wacu i bujumbura mu burundi turagushimiye iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu kanya isaa sita isaa kumi n'ebyiri z'uburundi ubwo tuza kuba tubagezaho amakuru arambuye avugwa mu gihugu cy'u Burundi reka mbareke mukurikire ikiganiro muri isanga na mugenzi wanjye thomas kamerine
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga facebook voa radiyo yacu whatsapp rimwe magana abiri na kabiri magana ane na mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe abakuru b'ibihugu by'umuryango w'afurika y'uburasirazuba eyase mu magambo ahinnye y'icyongereza bashyizeho nk'uko mubizi umuhuzabikorwa uhoraho mu biganiro by'abarundi ni perezida benjamin mkapa wategetse tanzania imyaka icumi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na gatanu leta y'u Burundi irabishima nk'uko perezida w'ishyaka cndd fdd riri ku butegetsi akaba na perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi yabibwiye ijwi rya amerika mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu edi rwema
nibaza ko ari ikintu cyiza kuko urabye minisitiri kiyonga nta mwanya yari abifitiye ndetse na perezida museveni murabona ko atamwanya benjamin mukapa rero ni umukukuruke nibaza yuko afite umwanya uhagije kugira ngo aze yumvirize abarundi hama adufashe kugira ngo tugire icyo dupfunditse hanyuma abatavuga rumwe na leta y'u Burundi nabo bariya bibumbiye muri senareda bashimye icyemezo cy'abakuru b'ibihugu bya eyase uyu ni onezime nduwimana visi perezida wa kabiri wa senareda benyamini mukapa rero ni umugabo w'ijunja n'ijambo azwi mu karere ndetse no ku isi yose n'abarundi ndetse baramuzi nk'umugabo azi kubahiriza amategeko nk'umuntu azi ikibazo cy'uburundi turibaza rero kubera ubugabo bwiwe n'ijambo afise ashobora kuzofasha cyane ku buryo ikibazo cy'uburundi kigiye gutora inyishu bidatevye
murambabarira gatoya uyu onezime nduwimana visi perezida wa senarede rero niwe waganiraga na edi rwema ahubwo pascal nyabenda we yaganiraga na evariste nziko banyanka abarundi kuganira si iby'ubu umwe mu nararibonye ni perezida silvestre ntibantunganya ubuzima n'ibigwi bya perezida ntibantunganya ntawabiva inyuma mu munota umwe nagira ngo gusa twibukiranye ko yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kuva mu bihumbi bibiri perezida ntibantunganya afite icyicaro gihoraho mu nteko nkenguzamateka y'u Burundi ni ukuvuga sena nk'uko abyemererwa n'ibwirizwa shingiro itegeko nshinga ingingo y'ijana na mirongo inani muri kamere ye perezida ntibantunganya yemera ko kuganira ariyo nzira nyayo yo gukemura amakimbirane nibyo yagize inkingi y'ibitekerezo n'ibikorwa bye mu buzima bwe busanzwe mu buzima bwe n'abandi babana cyangwa se bakorana cyane cyane ariko no muri politiki ntabatindiye rero nagira ngo umutumirwa wacu perezida ntibantunganya abaramutse perezida ntibantunganya muraho murakomeye ego ndakomeye neza kandi murakoze kuntumira muri kino kiganiro ndagira rero mfata aka kanya ndamutse abarundi bose ndabipfuriza yuko ni ukuri twakongera kugira amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu
mwebwe mwakiriye gute ishyirwaho rya perezida mukapa nk'umuhuzabikorwa wa minsi yose mu biganiro by'abarundi
hari ibintu byinshi umuntu yovuga kuri iryo genwa ubwa mbere ho ubanza ukaraba igihe bamugena urabona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyari yagiye umuntu agashobora kwibaza ati mbe ni kuki atari yagiye icya kabiri urabona igihe bamugena niho bongera bakagena kandi n'umunyabanga mukuru mushasha wari gashyirahamwe akaba ari umurundi ribera bava umukeko mugabo harabuzwe kandi yuko n'uwari umushyikiranganje w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu icyo kibanza yacipfuza umuntu rero akibaza ati mbega bari babiganiriye na petero nkuru nziza cyangwa uwo mushyikiranganje yabishaka ku gatwe kiwe gusa hanyuma ukaraba rero kandi igihe bamugena abakuru b'ibihugu bose niho bari bari niho bari bari bikaba ari ubwa mbere bishika muri aya manama yari amaze iminsi aba ahandi wasanga uyu yasibye cyangwa uriya yasibye na cyane cyane urabona ko umukuru w'igihugu cy'u rwanda ariwe yari ahari ibyo bigashobora kugira insiguro mfatire rero kuri ibyo byose jene uvuga yuko ukugenwa kwa mukapa kugira ngo umuhuza mu biganiro by'abarundi bifise aho bizoshikana ibyo biganiro kubera ibintu bikurikira ni ugusigurira ni usigurira n'abarundi bose icya mbere ni uko ubona byabaye kuko nabivuze abakuru b'ibihugu bose bari bahari ukibuka yuko ataminsi yari iheze umushikiranganji wa mbere umushikiranganji ahubwo w'imigenderanire y'igihugu cya tanzania agize urugendo mu rwanda nkibaza nti ibyo byose byagirwa kugira ngo bizofashe iyo nama kugira igire ayishitse ku ngingo ziboneka icya kabiri umuntu yovuga ni uko iryo genwa rya perezida mukapa ritaje rikura perezida museveni mu kibanza cy'ubuhuza perezida mukapa aje ari umufasha wa perezida museveni bakaba ari abantu bazinanye cyane ku kibazo cy'uburundi kuko igihe twagira ibiganiro byashikanye ku masezerano y'arusha umwe yari umukuru w'igihugu cya tanzania uwundi mukuru w'igihugu cy'ubuganda kandi umwe wese yari afise uruhara muri ibyo biganiro turashobora kubigarukako hanyuma kandi ukabona yuko ibyo byose kubera kumenya iby'uburundi kandi akaba yari umukuru w'igihugu ukaraba n'imyaka afise imyaka mirongo irindwi n'umunani umengo izotuma abarundi tumwubaha gusumbya kuri ubu uko twagira ku mushikiranganji w'imigendera yahora afasha perezida museveni ujya mushikiranganji w'ukwivuna abansi kiyonga kiyonga he hanyuma rero ugafata kandi yuko perezida mukapa ubajije abo muri tanzania barakubwira ko azinanye neza n'uyu mukuru mushasha w'igihugu cya tanzania ukumva rero yuko ngaha ashyigikiwe cyane bikomeye hanyuma kubona kandi umukuru w'igihugu cya tanzania ariwe yagumye ari n'umukuru w'ibihugu bigize ako karere ka eyase bizotuma perezida mukapa yumva ko ashyigikiwe muri iyo mirimo mishasha ashinzwe icya kane nuvuga rero yuko perezida mukapa aha rero n'ibyo jewe perezida mukapa azi neza ikibazo cy'abarundi mu mirongo icyenda na gatanu igihe yashikira kuba umukuru w'igihugu cya tanzania icyo gihe nawe watwara uburundi egome urabona yuko ariho ikibazo cy'uburundi cyari gitanguye kuvugwa cyane ndibuka yuko ariwe yafatanya na mwarimu nyerere igihe yaza kugerageza kuganiriza abarundi na cyane cyane imigambwe sahwanya forodebu na yipfona muri bya biganiro bita iby'imwanza hanyuma aho biburiye aho bishika urabona perezida mukapa yarabandanije be na nyerere gushikaho hatumwa ko inama ku igenekerezo rya mirongo irindwi na gatanu z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu na gatandatu iyo nama twari twayigiyemwo n'umushikiranganji wa mbere nduwayo ikaba ariyo nama twasabiyemwo yuko borungika inteko mu burundi gukingira abanyagihugu ikaba kandi ari inama twari twiyemeje ko tugiye gutanguza ibiganiro tubikurira n'umugambwe SNDD icyo gihe witwa SNDD ntari bwa SNDD FDD urimwo hanyuma perezida nyerere agaheza akaba umuhuza muri ibyo biganiro nawe perezida museveni akarongora icyo bita mu gifaransa inisiyative regionale pour la paix au burundi ni ukuvuga nk'umugambi wo kugarura amahoro mu burundi umugambi w'akarere hanyuma rero urabona yuko inyuma habaye ijya kudeta muri mirongo icyenda na gatandatu
igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi mu mirongo icyenda na gatandatu hagaca hafatirwa ibihano iyo leta nshasha yari ije kugira ngo bayishyire ko ingufu nyinshi yemere kuzoja mu biganiro byaratebye birafata imyaka ibiri mugabo ibiganiro byarahavuye biratangura mu kwezi kwa gatandatu mu mirongo icyenda n'umunani bitangujwe na mukapa ari umukuru w'igihugu cya tanzania n'amasezerano yari twashyitse ko rero tuyashyika ko ari wari umukuru w'igihugu cya tanzania mbere ariwe yakiriye abashyitsi baje mu birori byo gushyira ko umukono kuri ayo masezerano urabona rero yarongera akurikira n'ibyo gushyira mu ngiro ayo masezerano gushyika mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu aho yaheza manda yiwe urabona yuko ari umuntu rero icyo kibazo akizi jewe rero mfatiye kuri ibyo byose ndakubwiye nkongera nkaraba nuko mbere nukumva n'umukuru w'umugambwe cndfdd abyemeza nkaraba nuko abarundi bose bashyigikiye iryo genwa ryiwe ndabona yuko ari genwa rishobora gutuma ibyo biganiro bitari intambwe iboneka yoza mu maguru masha ikaruhurira abarundi urabona ibyo tumazemo amezi icumi n'ukuri n'ibintu biteye ubwoba biteye agahinda
perezida ntibantunganya ndabashimiye cyane aya mateka mutubwiye kubera ko ndahamya ko abantu benshi batari bayazi neza ibyo bintu rwose ni ingirakamaro none nagira ngo mbasabe duhamagare abantu batangire mwiganirire ubwabo uwa mbere ni feridina feridina wiriwe hari ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya
ndamuramukije cyane mutubire serivisi ntibantunganya
yego arakumva akomeye
igitekerezo cyane mfite taranezerewe no kubona ujya mukuru yari atowe bazohuza abarundi kuko ugiye kugira dufite wizero ko tugiye kuronka amahoro mu burundi
n'ibiganiro ntibiratangira feridina
kubyo tubona n'ibyo twumva bituma biducirage biduhungabanyiriza imitima yacu turasaba uwo muhuza wa tanzania ajye guhuza abarusi agerageze ahuze impande zose ntahengame kuko abarundi turabona ko tumerewe nabi kandi tugeze ahatembabuzima kuko iby'uburundi birarenze urugero ye feridina urakoze reka duhe n'ijambo na mugisha mugisha wiriwe
wiriwe neza nawe ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya
ndamutse nyakubahwa perezida wacu ntibantunganya bwa mbere bwoko ikintu nashaka kumubaza ashakanda mubaze yuko neza abona ko ibi biganiro bizotinda bikaba ari abyifato y'uwo muganga uri ku butegetsi ye urakoze mugisha noneho duhamagare david david wiriwe
mwiriwe nawe ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya
nagira mbaze uwo muhuza none ko yoweri museveni ko azokorana cyangwa atazokorana cyane ko mbona uwo mugabo umengo ntagomba kwemera ibiganiro bizobera mu burundi cyangwa bizobera hanze ye david urakoze
urakoze namwe perezida ntibantunganya noneho rero uyu ati impande zose zikwiye guhuzwa muri ibi biganiro ubwo ndibwira yuko mukwiye gusobanura uko mubibona ninde waganira nande hanyuma rero mugisha akaba adafite icyizere cy'uko ibiganiro bizatangira koko undi nawe rero david ati bizabera mu mahanga cyangwa ntabwo bizabera mu mahanga museveni azakomeza mu magambo make murakoze cyane iyo uvuze kuganira ni ukuvuga yuko haganira abafise icyo bapfa nta muntu muhuje kuri byose na hose wogira ngo tugiye kuganira ahubwo murakorana mukabandanya ibintu atangorane ubu rero ugiye kuraba iki kibazo cy'uburundi ukabona ititso yacyo aho cyavuye cyavuye ku kwiyongeza ikiringo cya gatatu cyo kuba umukuru w'igihugu cya petero nkuru nziza giteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'uburundi naryo tuzi ko ryaje rikomoka ku masezerano y'iyarusha ufatiye ngaho rero ukaraba uti hoganira bande uca ugira uti ku ruhande rumwe hariho abashyigikiye iyo ngendo yafashwe na perezida petero nkuru nziza n'abandi bamushigikiye baba mu mugambwe wiwe canke ahandi hanyuma ku rundi ruhande hakaba abatemera eh, yuko ibwirizwa nshingiro rihonyangwa canke amasezerano y'arusha yibagirwa bakayaca kubiri abo nabo abatari bake benshi bahuriye muri senarede giriteka mugabo kandi uraraba mu buzima bw'igihugu hariho n'izindi nguvu nyinshi zitari mu bya politike nk'uko babivuga aba bavuga bati turi muri sosiyete sivile abavuga ati nta byicaro bya politike duharanira nabo nyine bari kumwe nabo barongoye amashengero aba bari mu by'ubudandaji narabonye mbere no mu biganiro byari byatanguye ko bari barimwo bakagira uruhara tutibagiye abakenyezi n'urwaruka bakagira uruhara muri ibyo biganiro kugira ngo turabe ingene tworonke inyishu kuri iki kibazo ubona koko nk'uko babivuze kigejeje abarundi hari akantu gato nashaka kongera ko hari abavuga ngo turashaka kuganira n'abandi bose atari senarede ngo hari dushobora kuganira ngo nabo bavuga yuko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu aha nagira nongere mvuge nti ushaka amahoro hariho ibibazo urengera kimwe kurengera mbere hari no kubwiza abarundi ukuri nawe ukagendera ku kuri ugiye kuraba ibyabaye muri kino gihugu uwarenze ku ibwirizwa nshingiro wa mbere ni uwo yihaye ikiringo cya gatatu kandi amasezerano yarusha n'ibyo bwirizwa nshingiro bitabirekura rero abo bose navuze bavuga ngo bojamwo bategerezwa kujamwo turi ko turondera amahoro iyo urondera amahoro rero uyarondera kuri uwo wese ashobora kuyaguha aho hari kuri feridina
ariko perezida ntibantunganya hari igihe nigeze kugirana n'ikiganiro n'abandi bantu b'impunzi nabo basaba kujyamo bati nta kuntu abarundi bahora bahunga bahunga bahunga bahunga nimba bakomeza guhunga ni ukuvuga ko ikibazo cy'ubuhunzi ntabwo bacyitaho mu biganiro byo murabivugaho iki
erega niho rero ibintu bizitaniye ngaha mu burundi je mpora numviriza ndumviriza cyane ibivugwa ibikorwa mu gihugu cacu ico kibazo ngo turakunda kucibagira kandi ari ikibazo gikomeye cyane sinzi ko babona ibiharuro nk'uko tubibona iyo mu biharuro bitangwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu akurikirana iby'uburundi bivuga yuko abarundi barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu bataye ingo zabo bagahunga ni ukuvuga yuko umurundi umwe kuri mirongo ine yahunze ariko abone n'abahungiye mu mahanga tutongeho n'abandi bihumbi n'ibihumbi bahunze mu ngo zabo ariko bagumye imbere mu mipaka imbere y'imipaka mu gihugu mu burundi ibyo rero ibiharuro byabo ntibikunda kuvugwa kandi biriho ni ukuvuga rero yuko icyo kibazo ahubwo aricyo cyerekana uburemere bw'izi ngorane turimwo kuva haraheze amezi agiye kurenga cumi nicyo gituma mu biganiro bizoza kurondera inyishu y'ingene abo barundi bahunze botahuka bitegerezwa kuza mu bya mbere kuko n'aba bose batwara erega abantu barakunda kwibagira mu burundi mbega ndadaye yatwaye mu mirongo icyenda na gatatu ntiyari yarabaye impunzi yari yarahungiye mu rwanda aho mbega ntaryamira yamusubiriye ntiyari yarabaye impunzi nawe mu rwanda aho mbega ntibandunganya yasubiriye ntaryamira ntiyari yabaye impunzi nawe mu rwanda ni naho yafatiye lisansi muri jewo isitwari aho mbega domisien ndayizeye ntiyari yabaye impunzi nawe mu rwanda aho petero nkuru nziza ntiyari yabaye impunzi
noneho ni mwese nagira mbaze rero mbe ni kuki iyo tumaze kugera mu bibanza twibagira iyo twavuye twibagira iyo twagowe ukamengo twebwe ko byamaze kutuva ko abandi ntacyo bibabwira uko no gushinyagurira abarundi dutegerezwa rero kwitaho icyo kibazo cy'impunzi icyo kibazo cy'abarundi bose bagenda baturaguzwa bakabura iyo bajya n'iyo bava kandi bari mu gihugu cyabo imana yabashyizemo
noneho tujye kuri mugisha rero udafite icyizere cy'uko ibiganiro bizatangira koko
ibiganiro bizotangura ntagire ubwoba ni uko gusa buriya iyo ikibazo cyagusesereje kandi birumvikana wamushaka ko inyishu izana ingoga aha ndamutegera ibiganiro bizoba nta yindi nyishu ntihazogire uwuhenda abantu ngo ngo izi ngorane ziri mu burundi azoziheraheza akoresheje inguvu akoresheje ubwicanyi akoresheje gutuza abandi ntihazogira ubugira ngo ibiganiro ngo ibiganiro azoshobora kubica kubiri abice kubiri gute kandi abarundi benshi aribyo bipfuza nta murundi n'umwe atifuza ibiganiro abice kubiri gute kandi ubona no mu karere hari korashirwamo ingufu kugira ngo ibyo biganiro bikomere kuko ibiganiro bitabaye ngo haboneke inyishu n'ingoga aka karere kacu kazoba kariko karashyirwa mu nzira mbi ishobora gutuma hongera kuba ingorane zikomeye cyane nka ziriya zabaye mu myaka y'igihumbi kimwe na mirongo icyenda y'amajyana icyenda na mirongo icyenda ibyo rero nta n'umwe mu karere ndibaza abyifuza kandi yabishyigikira mbe ibiganiro byoreka kutaba gute kandi ujye ubona ingene amakungu yose atakindi avuga atari uko ibiganiro nari kunasaba mu kanya ibiriko biravugwa hirya no hino mu bafaransa umushyiranganje w'imigenderanire ati nibatange n'ingoga itariki ibyo biganiro byoberako abanyamerika bati nibavuge n'ingoga igihe ibyo biganiro byoberako muri inyo afurikene aho iwacu bati bavuge n'ingoga ibyo biganiro aho byotangurirako ahubwo ntera akamo rero perezida yoweri museveni na perezida mukapa bashinzwe rero kudutuma tuza kuganira kudufasha kuganira iyo tariki bayivuge n'ingoga aho tuzohurira harazwi niyarusha haramaze kuvugwa abaganira bariho turiho tugende ahubwo turuhurira abarundi ngoga utabishaka nawe tumubone tumubone uwo muntu yogagaza akanka yuko turonderera amahoro abarundi akanka yuko turondera umutekano abarundi akanka yuko ubu bukene sinzi ko bakunda kubivuga ubu bukene abarundi batakibona ikibaraza n'ikibiriza turabe ingene twobugwanya nuko adakunda kubivuga ubukene bwarinjiye mu miryango ugende harya ubujumbura ubaze ugende ku gihugu hagati ubaze urabe ingene igihugu cyugariwe imihora mbega ibyo bizodushikana hehe atari ku nyungu z'umuntu ndetse n'isakagwi k'abantu ibyo nabyo ntawe byihanganira turondera inyungu z'abarundi bose nitugwanire inyungu z'umuntu umwe cyangwa iz'akagwi k'abantu bakeya david mwamushubije perezida ntibarunganye ko ibiganiro bizabera arusha nawe yari yabaje ati ibiganiro bizabera mu burundi cyangwa bizabera mu mahanga mwamushubije aho ngaho ariko yari yanabaje ati ese perezida museveni nawe azakomeza nabyo ndumva mwabivuze ndumva twakomeza tugafata n'abandi bantu nabo bashaka ko muganira namwongera ko gusa yuko yego ategere yuko n'abakuru b'ibihugu igihe bashinga ayo mabanga perezida mukapa bavuze ko azokora ari cyababa cya perezida museveni bazokorana rero je ndibaza gusa icyo abantu botegera bashatse umuntu afise ijunja koko mugabo kandi afise n'umwanya ukwiye atayindi mirimo afise mu gihugu atayindi mirimo afise mu makungu ashobora kwitaho ijoro n'umutaga icyo kibazo cy'abarundi iyo ngingo yabashwe rero ni nziza ku burundi ni nziza no ku karere radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abarundi umushyitsi mukuru perezida silvestre ntibantunganya kuri telefone dufite laurenti laurent ari muri kenya laurent wiriwe
wiriwe ni amahoro ni amahoro ikibazo cyawe nagamba nzi ikibazo mutumire ibyo biganiro batumiraho abanyagihugu bariko barakumirwa ibyo biganiro baba babyita gute hano ikindi nacyo notera kamo iyo leta ni uko muri leta nta mwansi ahari muri politike ahubwo haba kudahuza igihe habaye mu kudahuza abanyepolitike baricara bakaganira ko izo ngorane bafite amangaca ngaruka kuba umuhuza wacu yoweri museveni ku babikurikirana hagufinanye n'igihugu ciwe habaye gutoteza batavuga rumwe tufatiye kuri kiza besigi imbona rero kinagiye gutuma arakarekare mu gihugu kuko ego baravuze ko mugabo w'ijunja n'ijambo ariko nibaza nta kintu kirekire hazotumara abarundi ntituba dukwiye kwicara hamwe hama tukamara ikibazo cyacu ama iyo leta nayo imenye yuko uko biri kose ibiganiro bitegerezwa kuba abanyepolitike nabo bareke guta mu kaga abantu bace bashyira mu maguru bahunga kuko umunyagihugu muto muto niwe asigaye arapfa nabo bamaze gufata ibyihuta numva rero bose bakurubuga rwa politike bakarukira nk'uko bisanzwe hama umunyagihugu muto muto akareka kuhasiga ubuzima Laurent urakoze cyane noneho duhamagare ndayishimiye ari mu ruyigi ndayishimiye wiriwe
mwiriwe neza nawe hari ikibazo ufitiye perezida ntibantunganya
yego ndashimye kubona mwatumiye perezida ntibantunganya njyewe mfise utubazo dusa na tubiri mu gaturoresha kuri kimwe kuri ibi biganiro by'abarundi biriko birabera mu burundi ese n'ibibera hanze benshi baravuga yuko abarundi bose bakwiye kurwanira atawukumiriwe kandi hari umugwi w'igihugu sendeyi uhari hakaba n'ibiganiro bibera hanze y'igihugu bihagarikiwe n'uwo muhuza museveni hamwe na benjamin mukapa aherutse gutorwa kandi bose barashyigikira uko bibwirizwa kubera hose kandi nta murundi w'umutima atazigera kora ibiganiro kuko inzira y'inguvu ntishobora gushikana ku mahoro arama rero nagomba mbaze perezida ntibantunganya kuri ibi biganiro bibera mu gihugu bitunganywa na sayinideyi urabye abanyagihugu ibyo basaba benshi baragaruka yuko ngo abaperezida batoye burundi ngo bokwakwa iyi favere bamana yuko uca bajya mu nama nkenguzamateka kandi nabo urabye kuko abaperezida bahoze batwara uburundi mbona umengo basa n'abayiyatse kubera barase kujya mu nama nshingamateka ibyo iyo bashaka kubivuga kw'iki nk'uwahoze atwara igihugu akanga no kujya muri leta kugira agire icyo ahinduye kwasa n'uwatanze inguvu asamposa zo gukora ibyo bakeneye ndetse nawe yikumiriye abona iyo favere abanyagihugu nibayimwaka ibyo biba bikwiye ko bayimwaka azoza byakire gute ikibazo cyane cyane icyo mwakoze ye urakoze ndayishimiye noneho duhamagare nduwimana nduwimana wiriwe
Niriwe neza Thomas Kamirindi.
ikibazo cyawe
Ego mande yo gusuhuza bivana nuko tuvuze ngaha mu Burundi bwa bw'iwacu.
Mm.
Ego mu Burundi tuvuga ati ndakuramukije.
yego arakumva Ego ne- bivana na mwiriwe ego ndamukiza President Sylvester Manunganya.
Mm.
Ego ego nicyo kibazo cy'wanya nashaka gutera ku- kumubaza.
Mhm.
Eh nyakubahwa Euro- President Sylvester Manunganya ko tubona ba- eh, nk'umuvugizi wa CNDD-FDD yitwa Gerard Ndabirabe yama a- avuga ngo nta biganiro bizobera hanze mwebwe bwa perezida silivesite ntibanunganya n'uwo mugabo yama avuga ati ntibizobera hanze mwomuhanura iki areke kuguma adadaza ka- ari umuvugizi w'igi- w'umu- w'u- a- wa CNDD-FDD Eh, ico ni ca mbere Mhm.
icya kabiri naco
yego komeza
eh nashaka ndamwibarize none nk'abo bahuza mu- mumva tuzokumva bazohuza ngaho oyi mu- mu bindi bihugu nk'uwo muhuzo wa nde yoba yitwa nde canke boba bi- ari bande Mu- mu- mu- muduhere ku muco ico ni ca kabiri ca gatatu naco eh iri- ibiganiro bizoba birongoye n'abande boba bitwa bande eh nico niyo nterano yiwanje murakoze ye urakoze nawe perezida ntibantunganya yego perezida ntibantunganya noneho rero nabo ngabo ni mu basubize
ego muze muranyibutsa yego ego ikibazo ca mbere yabajije ati eh, ibiganiro mubyita gute ego Eh.
ni ni Laurent umengo yabajije Ah.
ati ntihagire uwukumirwa batamwasi eh, ko ari ukujayo bose aravuga n'ivyerekeye igihugu c'ubuganda Eh, aha icambere ndamubwira nuko koko mu biganiro nta n'umwe yokumirwa ashobora guterera kugira ngo amahoro abarundi banyotewe agaruke mu gihugu demokarasi yugurutse koko abarundi bagwanira bagapfira ari benshi batanguriye kuri perezida melchior ndadaye igaruke koko Eh, hanyuma kandi igihugu gishobore guhangana rero n'iki kibazo tutavamo c'ubukene nabivuze mu kanya gaheze aha rero eh, nta mwasi nibyo turi abarundi twese nta murundi ari umwasi w'uwundi ntiduhuza gusa ku bibazo hanyuma ugasanga bamwe babifashe ukundi kudahuza nako ni nako n'imana yabiremye imana ntiyaturemye igira iti mwese mumeze kimwe umwe Mm.
wese hari ico imana yamuhaye gituma adasa n'uwundi mugabe ikagira ati ibyo sinabahaye mubikoreshe ku neza ya mwese ntihagire ubikoresha aza kurwanya uwundi aha rero ndibaza yuko abantu botegera ko kuganira bidutuma tugira intumbero duhuriye ko tugira tuti niyo izotubera umurongo kugira ngo duhangane n'ikibazo iki n'iki mu gihe cya none iki kibazo cyatewe n'iyi manda ya gatatu iteye kubiri n'amasezerano yarusha iteye kubiri n'ibwizashingiro tukaraba tuti none ubu icyo kibazo inyishu niyihe na cyane cyane turabye izi ngaruka mbi nyinshi ikibazo cyazanye erega ntawe dodagura ngo abiheze ni byinshi urabona abantu bapfuye kubera iki kiringo amakuru menshi avuga yuko bariko bararenga niba batamaze kurenga kure amajana atanu urabona twavuze mu kanya gaheze abahunze barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu urabona turavuga aya maradiyo yasenywe n'aho bariko bagerageza bakavuga ngo hari ayatanguye mugabo yasenywe ni ikibazo ukabona iki gisirikare iki gipolisi by'uburundi biriko bigenda bita akanovera twari twashatse kubiha dutanguriye ku kugene amasezerano y'iyarusha atunganya inzego zishasha z'igisirikare n'igipolisi ibi ni ibintu byo kuzosubiramwo kugira ntidusubire inyuma noneho twamaze gusubira inyuma kuko biriko birasambuka uravye imigenderanire y'uburundi n'amakungu uravye ingene ubutunzi bw'igihugu buriko bugenda bugwa mu kaga hari amakuru jewe mfise yuko ntitwabandanye uku mu mezi agiye kuza leta itazogishobora guhemba abakozi amabanki yo mu gihugu atazoba gishobora kuronka amafaranga y'agaciro none umaze gushika ngaho icyo kuza kuganira ngo byose uburengane cyo bikihe ku byerekeye perezida museveni iyo uri kuraraba ibibazo by'igihugu uraba ibishobora kugufasha perezida museveni ndamuzi mu biganiro byo mu burundi twarakoranye cyane muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'abantu icyenda mirongo icyenda na kane gushyika mirongo icyenda na gatandatu aho mviriye ku butegetsi hariho ibintu byinshi yafashije nzoshobora kubishingira intahe nihagera mugabo urabona yuko n'abakuru b'ibihugu nabo nyine bagize bati nta mwanya ukwiye afise bakamuha perezida mukapa ni ukugira ngo dushobore gutera imbere abantu ntibajye baza kurondera izindi mvo icya kabiri leta yoza cyangwa izizoza itegerezwa kuza none iyo leta yokwanga kugenda mu nzira yo kurondera amahoro abenegihugu ugira ngo yarishinze iyo ari leta iyihe ahubwo iyo bigwiciriye noneho hari n'abagira bati ntibaranakwiye no kuza mu biganiro iyo bigwiciriye yanse tuje rero kuri ndayishimiye nawe yambajije ikibazo ati ibyo biganiro none kandi hari ibiganiro biriko biraba bigizwe n'umugwi wa cnd komisiyo nasiyonale puro diyaroge enteri burunde nagira ndamucira umugani nk'umuntu akuze narabaye mu bantu mirongo ibiri na bane majoro petero buyoya yari yagenye ngo bige ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda hanyuma turakora mirongo icenda mirongo icenda na rimwe turashika ku cegeranyo ciswe icegeranyo ku kibazo c'ubumwe bw'abarundi turashika mbere naho dushira ahabona integuro y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi hanyuma hariho ibyo abarundi bari bavuze bipfuza ko bija muri ayo masezerano mugabo kubera ibiharuro kuri ubu by'abatwara baranka ko bijamwo inyuma turabona ingorane igihugu cyagize mbega ko hari habaye ibyo biganiro none amahoro yarabonetse mu burundi ntitwabonye ibyabaye inyuma aho hagiye demokarasi perezida ndaryari gatorwa hari amezi atatu yamaze kandi ibyo biganiro byari byarabaye byarageze no kuri ariya masezerano y'amahoro twaragiye hose na hose mu bintu twita mu gifaransa koroke sur la question de l'unité nationale koroke sur le rapport de la commission nabo byashyitse ubu rero si ukugira ngo ni uko ntabona uruhara rw'abarundi Aho- kuko igihugu ni icy'abarundi mugabo icyo numvise kuva kiriya gihe n'ubu abarundi bakiriko abarundi batubwira bati nyabunamwe abanyapolitike mwe nimwumvikane muduhe amahoro mukazabona muduhaye amahoro muzorabe ko ari ingorane iva kuri twebwe abarundi kandi noneho tuzorabe no muri kahise nta na hamwe ingorane mu gihugu zigeze ziba abarundi bonyine ubwabo zavuye mu bagwanira ubutegetsi haba mu mirongo itatu na gatanu haba irindwi na kabiri haba ryari yamye ari abagwanira ubutegetsi hanyuma iyo abagwanira ubutegetsi bumvikanye bati dushinze umurongo ino tuzogendera ko amahoro yarabonetse n'ikimenyamenya ni ibiganiro abanyapolitike bagiriye arusha urabona ko byari bimaze imyaka cumi igiye kurenga bizanye amahoro mu gihugu mugabo byongeye kugira ingorane abanyapolitike bonyine bagarutse bagashaka kwishyira hejuru y'ibyo bari bemereje n'abandi ngo njyewe sindazemeye ngo nshaka kwishyirira aho nshaka none raba ingere dusubiye inyuma nama mvuga nti abanyagihugu si buza kuba kugira politiki abanyagihugu babwira uti ndabafitiye politiki iyi izo bateza imbere muri iki mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imigenderanire si abanyagihugu bagira politiki y'imigenderanire biramaze kwibonekeza ni ukuvuga rero yuko iyi CN iyi komisiyo rero iri muri ibi biganiro jewe mbona yuko n'ahubwo ari na komisiyo two kwiyumvira n'iburi iburi tumaze kujya muri ibi biganiro tukagira tuti tuzoshinga komisiyo irimo bose n'aba batavuga rumwe na leta bagahita bagatunganya ibiganiro byiza iyo nayo izoza inyuma izoza inyuma y'ibiganiro tuzaba twagiyemo turi kumwe n'abo bahuza eh, akarere karaye kaduhaye none hari rero ikibazo yabajije eh, cy'ibi- cy'ibyo mugenerwa n'amategeko egome Ah, nagira ndamubwire yuko hari umuntu yemera amategeko mu gihugu cy'u Burundi kandi asaba yuko ayo mategeko yubaha kubahirizwa na bose ni umuntu yitwa Sylvestre Ntibantunganya mm, ndayemera cyane mhm.
mugabo kandi umuntu witwa Sylvestre Ntibantunganya ntashobora kwemera ko hagira umuntu aza guhonyanga ayo mategeko ku nyungu ziwe Mm, jewe ejo nitwatumwa n'ibyo biganiro abarundi bakagira bati inzira dufashe ni iyi nzoba uwa mbere mu kuja mu nama nkenguzamateka mm, kuko ndemera ibwirizwa shingiro ryayinshizemo mhm.
mugabo kandi nagira mbwira abarundi ntibaze barasukwa Mm, mbega abarundi icyo bota ni ikihe perezida bagaza perezida buyoya perezida ntibantunganya perezida adayizeye bari mu nama nkenguzamateka mm, ejo nkuru nziza agiye mu nama nkenguzamateka abarundi baba bataye iki mhm.
muzogende mubaze bazogende babaze abarongoye inama nkenguzamateka Mm.
turimwo batangurire kuri ba eh, baribera
Mhm.
eh, yahora arongoye umugambwe y'iprona Mhm.
bagende kuri gerve rushikiri Mhm.
babaze ntisezerana bababaze ingene abarongoye igihu- igihugu bagiye baterera baka- bakazuza neza ibibazo bagaterera umuganda mu nama nkenguzamateka nta na hamwe bigeze ab'intambamye abo rero bariko baha- babwira abarundi ngo abarongoye igihugu ntaje mu nama nshingamateka ni ba bandi bashaka gusayangana bonyene ngo ntihagire abandi baboneka uko kwikura kubi niko kwagiye kwica igihugu ndabivugiye hejuru abantu bose babyumve kirazira kwikunda gusa nturabe neza igihugu mbega bitumye uburundi bugira amahoro nk'uko twabyifuza byoba bibi gute nta na kimwe byonona ahubwo byari byateye iteka igihugu aho ugiye hose akubwira bati mbega muri yo Ba- bati igihugu cy'u Burundi ako nako cishangije none urumva abazi gusambura baraje kureka aje gusambura icyo rero jya ndibaza yuko nacyo nyine atawokirengako nduwimana yabagira ibibazo byinshi bisa n'abamaze kwishyura mugabo nagira ndamubwira iki ibyo umuvugizi w'umugambwe sendedefite degerase amaze iminsi avuga jewe nagira mvuge nti birukatwe kiwe n'uwumutuma mugabo urabye amajambo avugirwamwo n'amajambo adatera iteka umugambwe sendedefite n'amajambo adatera iteka abayavuga n'amajambo adatera iteka igihugu cy'u burundi hari ibyo maze iminsi numva ukagenda bagiye bavuga ngo ibyabaye itandatu na gatanu ngo ibyabaye irindwi na kabiri byabaye hehe ukamengo bonyine nibo byashyikiye byashyikiye abarundi twese ahubwo umuntu yababaza ati none ko mumaze imyaka cumi mutwara abarundi barahaye ubutegetsi ni kuki mutabirongeye umuti uyu munsi none numvise yuko mu kayanza ariho umugwi wajejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi watanguje ibikorwa byayo mu buryo bita mu gifaransa ngo operasiyoneri mbega icyabujije yuko muri imyaka cumi iheze bijya twari twumvikanye iyo arusha ku byerekeye gusubiza hamwe ibyo bya mu ngiro ni ikihe ahubwo aho niho barakwiye kwishyura ariko perezida ntibantunganya perezida ntibantunganya aho ngaho namwe ku giti cyanyu umuntu yababaza mwese ko mwari mu nteko ishinga amategeko mwebwe mwakoze iki kugira ngo mugwi ujyeho koko
inama inama ngenguzamateka cyangwa inama nshingamateka buriya ikora ku migambi leta iyizaniye mugabo kandi nibyo urabivuze inama nkenguzamateka inama nshingamateka bareza bagatohoza ingene leta ikora aho rero kenshi na kenshi ushobora kubitohoza bigira aho bishyitse kubera ubwinshi umugambwe ufise muri iyo nama nshingamateka cyangwa nkenguzamateka aho naho ukaba uzi yuko kuva mu bibiri na gatanu gushyika mu bibiri na cumi na gatanu jewe nzi neza mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hari higanje umugambi wa sendedefitede ni ukuvuga yuko abashingamateka n'abakenguzamateka ba sendedefitede bashyigikira ingendo ya leta yabo ndazi yuko mu nama nshingamateka abashingamateka ba forodebu abashingamateka ba iprona bagenda babaza bati ni kuki mugenda mutera kubiri nibyo twemeranije mu masezerano yarusha bakaba bikagarukira ngaho kuko nta bushobozi bafise kugira ngo bashobore gusubiza leta ku murongo
yego hanyuma ni bande bazayobora ibiganiro nabyo nduwimana yabibajije ndibwira ko mbese ntabwo asobanukiwe neza n'ubwo ari akantu gatoya
abazorongora ibiganiro ibiganiro bibaye twavutse ko hagira impande ziba zirimo hakaba n'abandi bakora igikorwa cyo guhuza abazohuza ni perezida museveni na perezida mukapa bashoboye kuba bahari bose ubuzo ari hejuru ni perezida museveni perezida museveni atahari perezida mukapa uwo murimo azowukora haba hariho kandi n'abandi bafasha kuko nabo nyine ubwo rubanza ntiwabwira abo nyine ngo barushobore nk'igihe twaganira iyo arusha hariho imigwi bita komisiyo ugasanga umwe wose urafise umuntu ari hejuru n'ubu muri bino biganiro jewe nipfuza ko byonyaruka ahubwo nta gutebya abarundi bararushe nta gutebya kandi nta bibazo bikomeye biriho muri ibi biganiro hashobora kuzoza n'abandi nk'abasikira iryo shyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu byo mu karere ka afurika y'ubuseruko abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu oni abaserukira amashyirahamwe adufasha nk'izi za union europeyene abanyamerika abandi abo bose kugira ngo bafashe ibiganiro bitebuke bitebuke n'ukuri ntituze kubidindiza kandi abarundi ubabagizi babaza ati mbega ibiganiro mushaka ko bizana amahoro ryari ndatwa boca bishura bati ubunyene ubunyene ubunyene birumvikana rero abo bose baje mu biganiro bugurura amatwi bumve icyo abarundi bakeneye amahoro umutekano ubunyene perezida ntibantunganya niwe mushyitsi mukuru muri iki kiganiro muri isanga turimo kuganira ku bibazo by'ibiganiro hagati y'abarundi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika dufite abandi bantu batatu kuri telefone nifuza ko babaza utubazo tugufi gufi kuko dushigaje iminota mikeya cyane uwa mbere ni hategekimana ari muri congo brazzaville hategekimana wiriwe
mwiriwe neza baza akabazo kamwe kagufi
akabazo kamwe kagufi mbaza perezida ntibantunganya yego ndamubaza ni ese ko bizeye ibi biganiro bashobora no kwizera ikizabivamo yewe urakoze cyane ibidafatika umwanzuro bazawufata nyuma yabwo ni uwuhe yewe urakoze cyane noneho duhamagare jean marie wari igihanga jean marie wiriwe
wiriwe akabazo kagufi
nagomba kuvuga mbega ko bariko barahigikanya kugira ibiganiro mbega nibaza ko senderi izatorera umuti igihugu cy'uburundi
urakoze urakoze urakoze reka duhe n'umwanya jean dodieu urakoze kari akabazo kagufiya dukeneye radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare jean dodieu jean dodieu wiriwe mwiriwe akabazo kagufi nawe
akabazo kagufi n'akajyanye n'abahuza mbega ko uriya muhuza jacob zuma mu bihe byaheze nawe yari kumwe na museveni bahuza abarundi uwo mushinga ntakiri perezida nta makenga ariko turabye imyifato yagize ubuherutse nawe asa n'uwiyariye mu bemera ikiringo ko na mukapa nawe ushobora kudoda inyuma y'abemera ikiringo kuko tubona n'abahuza cyangwa n'abanyamahanga basa na banyine n'abamaze kwigabura tukabona abemera n'abatemera nta make arabona neza ko uwo mukapa nawe azoja hagati ntajye mu bemera cyangwa mu banki akabazo kanjye nako yeee urakoze jean dodieu perezida ntibantunganya utwo tubazo tugufiya rero mu magambo makeya
ego hateka imana yabajya umengo ngo ibiganiro ikizobivamwo ikizova mu biganiro ni icyo abazoba baganira bazoba bapfunditse kandi ku bwanje uko ndabibona icya mbere kizoba kigamije ni uko amahoro n'umutekano byogaruka vuba mu gihugu icya kabiri ni uko inyuma y'ibyo abarundi boheza bakagorora ibyo byose byononekaye inyuma y'iki kiringo cya gatatu kivugwa bimwe na dodagura mu kanya sinokongera kubijyako icya gatatu ni uko ibyo biganiro byoshikaho hazoheza hagategekanywa amatora meza asukuye ingufu zose z'abanyapolitike ziri mu burundi zica mu migambwe cyangwa zica mu kujyamo kw'imigambwe zikajya muri ayo matora bimwe bisesuye neza atanumwe akumiriwe atanumwe abuze uwundi gushyikira igice kiriya hariho umugwi utegura amatora umeze neza hariho sentare yubatse bwizwa nshingiro idatamika ijambo kugira ngo ibizovamwo bive mu inzego zikomeye zikomerera uburundi zigakorera uburundi tugatera intambwe iboneka urabona yuko mu karere mbere dusigaye turi inyuma hari jean marie sinumvise neza icyo yashatse kuvuga mu magambo makeya nimba nanjye nakurikiye neza aribaza nimba cndfdd iza mbese muyizeye mu biganiro ko nayo izavuga ukuri niko na icyo kibazo nacyumva ukwizera cyangwa utizera sendedefite biva kuri yo niyakora neza ikajya mu nzira yorohereza abarundi bose bazoyizera nayo niyashinyagurira abarundi ikagira ngo nta biganiro nk'uko babivuga dushobora kugira ngo n'abacanye bariya abarundi igenda bazi nanjye ndi umurundi twese turabarundi abarundi burya bica bahoze hageze aho bagira bati turuce bazoruca mugabo ugenda ndizeye yuko abarongozi ba sendedefede nabo nyine bafite umutima wo gukunda igihugu n'utawufise yo kwisubiraho akagira ati mbega ninatera kuri n'abarundi ejo nzo wandiko ndakorera nde nzokumvirizwa nande jean dodiyo rero abo bahuza ntibashobora kuba nka perezida wa afurika y'epfo zuma aha nagira mvuge ibintu bibiri icya mbere naratangajwe no kumva yuko perezida zuma avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi ikibazo ari icy'ubwoko naratangajwe no kumva avuga yuko amasezerano y'arusha atoba yarafashije kugira ngo icyo kibazo cy'ubwoko tukirongere inyishu naratangajwe n'ibindi byose ntangara kubera iki kuko nabonye amajoro n'imitaga imitaga n'amajoro umutamamandera icyo gihe yakoze kugira ngo abarundi dushe kura ry'amasezerano sintegera neza rero ingene umuntu yakoranye n'uwo mutamamandera yohereza akaza kuvuga ngo amasezerano y'arusha ntacyo yamaze mu burundi birangura gutegera si n'umunyafurika y'epfo mugabo ngira uwo bigira abanyafurika y'epfo ajya batabomoye sinzi bobo nyine wifata kuko ndazi ko bubaha neza mandera nanjye ndazi ko mandera akunda tufashije cyane rwose icya kabiri perezida zuma mandela amaze kudushikana ku masezerano yarusha niwe rero yamukoreye mu ngata arabandanya mu biganiro mbere byashyitse gushyiraho zijya nzego nshasha ari mu nzego nshingwantwaro n'amashingamateka nkenguzamateka leta niwe yifashijemo yongera afashe inyuma mu biganiro byatumye dushyikira amasezerano yo guhagarika intambara muri ayo masezerano haranditse neza mu buryo butomoye ko abaje ku gikumu sendedefudede rero yemera kandi ishyigikiye amasezerano yarusha kumva rero bihinduka uno munsi ku muntu yabihagarariye nogira ntihari ikindi tuzogitora ndakivugiye ngaha ndizeye rero yuko atari uko n'ukuri perezida mukapa azoba ntitumutege iminsi kandi bize yuko abakuru b'ibihugu muri kajya karere bamushizeho bijya byose byarabaye no kugira ngo afashe kubikosora nabyikunda muzi twarakoranye ni umugabo w'ijunja ni umugabo w'iteka turindire gusa bahamagara ibiganiro njyewe ndizeye ko bizoheza bigatera imbere abarundi tugashyika ku masezerano atugarukana ku mahoro atugarukana ku kwizerana atugarukana mu nzira tuba akarorero muri byose ari ukohereza agati ka muntu ari ibyo kumenyesha amakuru ari ibyerekeye amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike bita sosiyete sivire bituma rero tugira inzira ituma dutera imbere tukarwanya ubukene ndakigarutse ko ubukene bwugarije abarundi mw'abarundi mwe ntimubyibagire ibintu by'abanyapolitike nibyo biriko birabazana nk'ubukene butagira uko bushi bumeze tubitoreye inyishu hazoba ariyo nzira yo kuronka inyishu kuri ibyo bibazo byanyu by'ubukene perezida ntibantunganya muvuze mu kanya mandela nibuka yuko afurika y'epfo itanyuze mu rwego rw'amasezerano yo kugera yo gukemura ibibazo bya politiki yo ntabwo yakeneye umuhuza mu munota umwe gusa kuki abarundi bo badashobora kwihuza bagakenera umuhuza
yewe sinzi yuko bitabaye nawe nyine byarabaye uko buhoro buhoro mugabo koko harabaye ijunza rya mandela wenyine abatabizi bamenye ko mandela yatangiye kuganira n'ubutegetsi bw'abazungu akiri mu munyororo yaraganiriye na peter bota akiri mu munyororo yaraganiriye n'uyu bahijeje bagahana ubutegetsi de clerike akiri umunyororo hanyuma rero yongera arashira mu kwemera kwiwe mu bya politiki ko ataje gusa gukiza abirabure aje gukiza n'abazungu abazungu babese ubwoba bati ubwo abirabura bashyikiriye ubutegetsi ntibatodusuka mu nyanja ya indiyana cyangwa ya pasifike mugabo mandera aje bakabona abashikanye barabona yuko yabona igihugu cya afurika y'epfo nicyo gituma cyita igihugu cy'umunywa w'amazi no pr kansiyeri kubera kuko ihuje abantu b'ubwoko bwinshi abantu b'ingoba nyinshi nubwo bahurira ku kintu gikomeye cyane bahurira ko kuba bose ari abanyafurika y'epfo perezida ntibantunganya ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane rwose mukomeze imana ibafashe namwe inshuti z'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane